Godinaa Gujii lixaa magaalaa Bulee Horaa keessatti kaleessa galgala dhukaasa meeshaalee guguddaatu dhaga'amaa turee jedhu jiraattonni namni tokko waraanaan rukutamee madaa'uunillee beekamee jira. Gara godinaa Shawaa lixaa magaalaa Ambootti ennaa deebinummoo lakkoobsi namoota ajjeesamanii amma kudha tokko ga'ee jedhama. Ka Bulee Horaatiin jalqabnaa jiraataan magaalattii akkana jechuudhaan jaallanneef ibse.
Nuti amma akka bulee horaatti galgala idaa irraa jalqabee jeequmsa cimaa keessa jirra. Galgala sa'aatii afur irratti yeroo uummati itti gara hirribaa deemutti dhukaasi banamuu kan jalqabe.
Eessatti dhukaasan?
Magaaluma bulee horaa keessatti dadhisaniituma bananii sila sabi kun walitti guutaa ta'e guyyaadhaan walitti ba'aas.
Uummanni gaa hirribaa dammaqee yaa'e moo maaltu ta'e?
Uummati hirribaa dammaqee bakka jiruun yaa'ee walitti reebee gaafa laalu. Namni tokko suusi hin mul'atu lafti dukkana.
Har'aoo.
Har'a guyyaa ummati maaltu uumame jedhee walitti baheen ture rakkoonni uummata sanis biran turre uummata Oromoo biras hin turre.
Namni rukutame jira namni madaa'e jira.
Kan rukutame malee kan lubbuun isaa dabarte hin jiru gammaatti. Magaaluma keessatti manni kudhaniin ol gubatee jira. Naannoo tokko mana jirudha kan gubate.
Amma abbaan gubeen beekama.
Abbaan gube tokkoyyuu hin beekamu haga ammaatti eenyu gube eenyu dhukaasa kana jalqabe maaliif jalqabame waan nuti beeknu hin jiru akka uummataatti amma mekelaasiyaan raayyaan ittisa biyyaa amma gidduu lixee akka nama lafa tasgabbeessuu fakkaatee akka nama gargar dhoowwuu fakkaatee uummata Oromoo kophaa gama warraatiin hin biku isaan irratti tarkaaffii tokko hin fudhatan nu qofa irratti tarkaaffii fudhatan namni gammaa namni bikamu jiru namni rukutamu jiru namni miidhamu jiru gama keenya qofaan.
Namni hidhu kutame jira.
nama tokko rukutameera amma kan guyyaa har'aa ummati daandii tuksiisan dhaga'ee daandii irratti bahe keessaa tokko rukutu jarri makkalaashaa kun.
Godina Gujii lixaatti itti gaafatamaa waajjira dhimmootii koominikeeshinii kan ta'an obbo Lammaa Tafarraa deebii kennaniin.
Galgala tuulaan midhaanii wayii gubate tuulaa gubachuu suniin abbaan mana midhaanii suni tuksii banaa buleedhani eenyummaa isaa beekuu baatanillee. Dhukaasii baname sun dhukaasii salphaa miti. Xiqqoo walitti bu'iinsi jira saba burjii fi Gujii jidduutti. Waan sun irraa ka'ee dhukaasii magaala keessatti ollaa saba burjii sun keessaa meeshaan gugurdaa dhukaa buleedhani. Ganama yoo laftii bariitu hawaasi immoo dhukaasa sun maalummaa isaa qulqulleessuuf iddootti yoo deemu diqoo duraanuu waa waliin quufne fi ammallee dhukaasii babbanamaa ture dhukaasi sun dhaabsisuufi. qaamni federaalalleen korobittinneessaan keennalleen adamaabettaanyiin jedhansulleen seene tasgabbeessuuf yaaliin godhamaa ture immoo as keessaa dabree dabree manii gara afurii ka ilkiyyaan nan arge keessaa waguggubati jira dura naannoo daangaa sunitti walitti bu'insii uumamsun saboota lamaan uummata oromootiif saba burjias magaala kee jiraatan gidduutti shakkii uumee jira.
maalirraa maddee walitti bu'iinsi sun jalqabe.
Daangaa amma burjii fi Oromoon gujii wal daangessina. Yeroo baay'ee daangaa Oromiyaa dhiibanii sababa qonnaatiin gara nu dhufuun qotiyyoo gujii kalafaan qotamu irraa hiikachuun akkasitti yeroo baay'ee gama warraatiin gara daangaa kana dhiibbaan geggeessamaa ture. Dhiibba sunirraa ka'ee hawaasi kun konfliktiin uumameera yeroo tokko.
Garuu jiraattonni bulee horaa akka jedhanitti dhukaasni inni edaa magaalaa bulee horaa keessatti jedhu.
Sirri gandi duwwaa sadii warri dhalattoota burjii ka waggaa dheeraaf as keessa turan jiru warratti dhukaase dhukaase sun akka jaarroleen biyyaa jedhanitti midhaan keenya guban jedhanii akka warri jedhutti midhaan sun ofirraa dhoowwachuuf dhukaasanii waan jejjedhu jira.
Maaltu gube jedhu.
Hin beeknu sa'aatii halkanii eentu gubee waan jedhu qulqulleeffachuu hin dandeettu sa'aatii shaniin booda.
Warri burjii immoo meeshaa gurguddaa eessaa fidanii dhukaasu.
Kana amma wanni kanaan durallee hawaasa kan jidduu shakkii guddaa kaasaa ture yeroo walitti bu'iinsi daangaa kanaan dura magaala keessallee rakkoon akkanaa uumame hawaasii magaala ummati kun meeshaa gurguddaa hidhatee jira. meeshaa kanarraa nu hiiksisaa jecha ture edallee meeshaan dhagaan sun meeshaa gugurdaadha akka jedhametti kilaashii oli kanaaf meeshaan kun immoo maalidha akkamiin hidhatanii waan jedhu qaamni seeraa ka qulqulleessu ta'ee garuu meeshaan kun meeshaa gugurdaa ta'uusaa hawaasii sagalee meeshaa beeku kun yeroo baay'ee dubbachaa ture.
Garuu gurguddaa akka jettan ka kilaashii caalu kana sabni burjii eessaa fiduu danda'e.
nullee gaafii ka ta'e kan amma korsiise bulaa yoo ta'e ala horii ofiin xiffataa jette amma kun magaala iddoo hawaasii hedduun keessi jiraatu handhuura magaalaa teessoo godinaa keessa teessoo godinaa keessatti immoo meeshaan gurguddaan akkasii kun akkamitti hidhatamee kallattisamiin hidhatamee wanni jedhamu karaa seeratiin ka qulqullaa'u ta'a jechuudha.
amma yeroo ammaa bulee horaa magaalatti too'ataa akka jiru humna kam?
Federaalli illee ni jira. Makalaakaa illee ni jira. Kenna korri bittinneessaa poolisiin Oromiyaa illee ni jira.
Gama kaaniin magaalaa Amboo keessatti namoonni waraana biyyaan ajjeefaman lakkoofsi isaanii kudha tokko ga'u waajirri koominikeeshinii magaalaa Amboo ibsee jira. Kanneen madaa'an kudha shan ta'uunis ibsameera. Amboo keessatti har'a dargaggoonni shan awwaalamu jiraattonni dubbatanii jiru.
Galgala irratti naannoo sa'a kudha lamaa ta'e gaazexaan ganamanii mucaa xiqqoo daa'ima naannoo waggaa kudha lamaa ta'uu tonni baqachaa jiru dullaadhaan aanis dabalanii amma yoonaa mucicha abbaan isaan barannoo hospitaalii dhiisus ture hunduu naannoo naannoo mana cuusus ba'ee awwaalaa ture warri waraanaa bulchiinsa godinaa keessa nam'anii makiinaatiin olii gadi naanna'anii xiyyo xiyyoora naanna'anii dhaabachaa turanii daandiirra nam'anii dhaabachaa turanii meeshaa waraanaa wajjin naqatanii jechaadha. bakka awwaalchaan dhuganii duubatti uummanni gaafa dhaadannoo adda addaa sagalee adda addaa gaafa dhageessisu maruutii ol ol sissiqanii abbootiin gadaas namoonni jaarsoliin biyyaas dhufanii ijoollee gochaa turan haala kanaan xinnoo tasgabbaa'ee jechuudhaan.
Namoonni du'an kun umriidhaan yeroo yaaddu dargaggoota moo maanguddoota moo maalidha?
Dargaggoota hundi isaanii dargaggoota hedduu kan nama ajaa'ibsu umurii naannoo digdamaa amma inni galgala dhukkubsatanii jiru kun umurii waggaa kudha lamaati bullaadhaan ijoolleen dubaraa kutaa torba galtee dubaraa.
Mana barumsaa dhaquu mana daldalaa dhaquun gabaa dhaquun hojii ba'uun ni danda'ama?
Jiru hin jiru cufaadha daandiin amma konkolaataa san kaleessa guban sun akka jiruun daandii cufee jira naannoo Awwaarotti suuqiin cufaadha manni daldalaa cufaadha mana barumsaa keessa tajaajiltoonni konkolaataa shammoo jaanna kan ilma barumsaa qophaa'inaan amboo keessa jiraatan.
Konkolaataa eenyu gube?
Jaara gube jaara gube dhaabanii gaariitu federaal poolisii gube daandii konkolaataan isaanii karaa darbudhamnaan aranii gubanii fi jedhaniif uummanni dargaggoon qabeenya mootummaa qabeenya madhuuf akkamuu cuquuf ajandaa isaaf akeeka qaayyoo oromoo sun. ofii gubanii nagaariitti naqanii.
Haalli magaalaa Amboo keessaa walumaa gala suukanneessaadhaa jedhu dubartiin haadha ijoollee ta'an tokko.
Amboo amma baay'ee sodaachisaadha haalli isaayyuu. Magaala keessarraa hiriiraan nagaadhaan awwaalanii deebuu isaa hin argaa. Baay'ee sodaachisaadha bakka haala suukanneessaa jiraachuuf namatti hin tolu. Waraanni biraa baay'ee bakka dhaadannoodhaan awwaalaa jiru ijoollee dhuman sana. magaalatti keessa jiraachuuf yoo abdii nama kutachiisa. Haalli waraanichaa baay'ee cimaadha waanta ta'eef daandii marra deemu innaa gara awwaalaa deeman duukaadhuma irra deemaa turanii uummannis immoo gara mana mana isaatti deebi'eera. Haal gororee tasgabbaa'utti uummanni manumatti galee jira. Haala awwaala ijoollee har'aa baay'ee sodaachisa xiqqoo ishee.
Attam.
Maaliif ijoolleen baay'ee dhaadachaa jiru uummanni baay'ee dhaadachaa jira uummata muluutu bahee. waraannis immoo jira waan ta'eef kana gidduutti gaa wanta uumamu wanta hin beekamneef hamma irraatti dhalachuudhaaf iyyuu baay'ee nama jibbisiisa hamboo bakka oromoo ta'uun keenya baay'ee nama gaddisiisa keessatti dhalachuu keenyaaf.
Guyyaa har'aa magaalaa Finfinnee irraa geejibaan kanneen gara Ambootti dhaqqabuuf ka'an akkasumas kanneen magaalaa Amboo irraa ka'anii gara godina Wallaggaa Bahaatti imalaa kanneen jiran iddoo iddootti danqamuu isaanii dubbatu.
Amboo qaqqabuu hin dandeenye geencii dhimma kanaan wal ilaalchisee amma guutumaa guututti karaa cufaniiru deebii ati hoolota irratti illee karaan cufameera deebii hoolonkomii irratti karaan cufameera akka waraanni gadi hin dabarre karaa gadii illee akka ol hin dhufne gorfoo irratti gudarceetee cufameera baabbicha cufameera gorosoolee fi haga geedotti cufaadha uummatatu cufe.
itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii amboo obbo Gaaddisaa Dassaaleeny haala magaalaa amboo har'aa ibsanii jiran.
Warra amboo awwaalli raawwateera. ijoolleen dhaadannoo garaa garaa geessisaa turanii namni tokko illee itti hin buune dhukaasni tokko hin jiru. Poolisiin Oromiyaa fi poolisii federaalaa walitti gaafachachaa kan jiran natti fakkaata. Inni poolisiin federaalaa yoo dura deeme poolisiin Oromiyaa immoo duuba jira. Yoo federaalli booda deemu Oromiyaan saraawwiin akkuma kana wal faana fiigaa turan akka ijoolleen rukutamne poolisoonni Oromiyaa hordofaa turan.
Poolisiin Oromiyaa sun hidhannoo qabu.
Ee hidhannoo qabu isaanis duukaa makiinaa qabatanii hordofaa turan.
Egaa warri hafan warri du'ee kan magaalaa Amboodhaan alaa jechuudha.
Ijoollee du'an kana keessaa magaalaa Amboo kan ta'an nama shanii kan kan baadiyyaadha.
Akka nama naannoo ilaaletti yaaddoon keessan guddaan maalidha?
Yaaddoon keenya amma yeroo ammaa kana haalli jiru amma aangoon hundumtuu raayyaa ittisa biyyaatiin waan ta'eef gara booddeetti gara kamitti deema deemamee deemamee gallattiin taanetti qabachuu isaan oolu waan ta'eef baay'ee sodaa cimaa qaba magaalli Amboo.
dhaggeeffattoota keenyaa maatii ijoolleen jalaa ajjeefamanii argannaan gara fuulduraatti haasofsiisnee dhiyeessuuf yaalla agarsiistuu nagaatti anjaalannee gammadaatu.